ili Nijwi d'Amérique. turabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi kuwa gatanu itariki icyenda z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani turi kumwe na fide niyo ngabo ni ububeshi bagaragaza kuduza ibiharuro kugira ngo birongere imfashanyo nibuke yuko muri bya binyoma cumi twabeshuza bafondafonze kugira berekane ko atayigenda mu burundi uyu ni terance nayiraja umwunganirizi w'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu burundi avuga ko ibitigiri by'impunzi z'abarundi ziri mu makambi y'impunzi ari ibitigiri by'ibinyoma iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye ku rubanza rwa suriyetena henri jean claude seyoboka aburana ku byaha bya jenoside mu rwanda rwabandanije muri sentare ya gisirikare mu rwanda ku mukuru wa zone kirundo centre mu burundi yahatswe kugandagurwa n'abantu bamutegereye no kuri sentare nkuru y'umuryango wa afurika y'ubuseruko yaburanishije urubanza rw'abarundi baba muri leta zunze ubumwe za amerika bitwariye igihugu cyabo bavuga ko cabanyaze amatongo yabo mu gisagara cya bujumbura turayagarukako mu kanya gatoyi reka ariko dutangure ku makuru avuga hirya no hino twateguriwe na mugenzi wacu aroyisi bigirimana waramutse aroyisi amakuru dufitiye muri iki gitondo ni ayahe
urakoze fideli tuyahere kuri iri tegeko hano muri leta zunze ubumwe za amerika leta ya donald trump iri mu myiteguro y'uko ibikorwa byayo bishobora kongera guhagarara kuva kuri uyu wa gatanu ubu turi ku munsi wa kane turacari ku munsi wa kane ni isaha zine na mirongo itatu z'ijoro aha muri leta z'ubumwe za amerika izo bibaye inshuro ya kabiri mu ndwi zitatu bivanye n'uko abasenateri batarumvikana gushika ubu ku mafaranga boha leta ngo ikoreshe amasaha turiko turavugana baracari muri rwaserera mu nama nshingamateka integuro y'itegeko riha amafaranga azoshikana leta mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda yategerezwa kwemezwa na sena ku majwi mirongo itandatu ku ijana akenewe kugira irengane mu nyuma ibone kuja mu nama nshingamateka ariko aho hari imbere y'uko senateri rand paul wo mu mugambwe w'abarepublikani ashikiriza ijambo rirerire yerekana amakenga yiwe ko adashigikiye na gato itegeko avuga ko ryongereza umwenda leta z'ubumwe za amerika ifitiye amakungu mu gihe hogera igihe cy'isaha zitandatu z'ijoro kuri uyu wa kane turacara isaha zine n'igice z'ijoro rero aha muri amerika igihe isaha zitandatu z'ijoro zoshika iyo nteguro y'itegeko itaremezwa abakozi ba leta ya amerika baharurwa mu bihumbi amajana baca bataha muhira leta ya trump yarahagaritse ubwa mbere kandi kuva ku itariki ya mirongo ibiri z'ukwezi kwa mbere yarahagaritswe yarahagaritse imirimo mu kiringo cy'iminsi itatu mu gihe rero imirimo yohagarara bwa bubaye bwa kabiri leta ihagarika imirimo mu gihe gito nk'iki muri afurika idps ni umugambwe ukomeye mu yitavuga rumwe n'ubutegetsi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo uwo mugambwe watangaje ku munsi wa gatatu ko mu mpera zo ku kwezi kwa kabiri uzotunganya ikoraniro kaminuza aho bazotora umukuru w'umugambwe mushasha nawe ni nawe azoserukira azoserukira mu gihe hoba amatora y'umukuru w'igihugu atekanijwe ku itariki ya mirongo ibiri na gatatu z'ukwezi kwa cumi na kabiri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani umunyamabanga mukuru wa idps jean marc kabunde yatangaje ko bazokorana ku makerekerezo ya mirongo ibiri na gatandatu na mirongo ibiri n'indwi z'uku kwezi kwa kabiri i kinshasa kugira batore uzosubirira etienne cisekedi yitavye imana i buruseli mu birigi gushika n'ubu ikiziga ciwe kitaratahukanywa mu gihugu umuhungu wiwe felix cisekedi niwe mukandida ku burongozi bw'uyo mugambwe nk'uko vyashikirijwe n'umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wawo abrahamu luwaka buwanga abandanya avuga ko mu gihe yokwemezwa azoca yitoza mu matora y'umukuru w'igihugu perezida w'igihugu cya ghana nana akufo ado yahayagije ejo ku munsi wa kane rero ukunaguka muri amabariya k'ubutunzi bw'igihugu ciwe yamenyesheje ko atabona impamvu zo kurondera izindi ngurane z'ikigega mpuzamakungu fmi ariko perezida akufo ado yabwiye inama nshingamateka yiwe mu ijambo rivuga ukuntu igihe ukugene igihugu cyifashe amashikiriza ku mwaka utashe ko leta yiwe yafashe ingingo zikomeye zo kurwanya ikoreshwa nabi ry'amafaranga ya leta atangaza ko leta yiwe yafashe ingingo zo kunagura ubutunzi ku buryo itazorondera gusubira kugurana ikigega mpuzamakungu fm perezida akufo ado avuga ko ubutunzi bw'igihugu ciwe bwifashe neza muri iki gihe ishyirahamwe mpuzamakungu ni ryemeye ko intumwa za leta ya korea ya ruguru zo ku rwego rwo hejuru zija muri korea y'epfo aho ariko harabera inkino mpuzamakungu za olympique baba barababarirwa ku bihano byafatiwe ubutegetsi bwabo aberwa n'icyo kigongwe cy'ifatakibanza ni kowe huwi umutegetsi akomeye mu mugambwe w'abakozi ba korea ya ruguru ari mu bafatiwe ibihano na oni mu kwezi kwa gatandatu bibiri na cumi n'indwi babuzwa gufata ingendo hanze y'igihugu kandi n'ubutunzi bafitiye hanze bwarafashwe userukira korea y'epfo muri oni yabwiye inama ya oni ijejwe amahoro n'umutekano ko intumwa mirongo ibiri na zibiri za korea ya ruguru zari zitezwe kuri wa gatanu mu birori byugurura icesi izo nkino kandi bazohaguma gushika ku munsi w'imana muri izo ntumwa harimwo mushiki wa perezida wa korea ya ruguru kim jong yun izina ry'uwo mushiki we ni kim yo jong nawe ari ku rutonde rw'abafatiwe ibihano na leta z'ubumwe za amerika ariko ibihano bya oni ntibimwega
urakoze haroyisi ku makuru uhejeje kudushyikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu ni umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda aho sentare ya gisirikare yabandanyije urubanza rwa suriyetena ari jean claude seyoboka aburanamwo ku byaha bya jenoside uwaregwa yahakanye uruhare urwo ari rwo rwose ku byaha abashikiriza amanza bamwagiriza ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa suriyetona ari jean claude seyoboka yagaragaye mu cyumba cy'iburanisha ari mu muzankano y'icyatsi iranga imfungwa za gisirikare n'amataratara mu maso yari n'umushandiko w'amadosiye yifashisha aburana yunganiwe mu mategeko na metre teofile kazineza kuri uyu wa gatatu nibwo yireguraga ko byaha ubushinjacyaha umurega bya jenoside ubufatanyacyaha mu gukora jenoside n'icyaha cyo kurimbura nk'icyaha kibasiye inyokomuntu n'ibyaha ubushinjacyaha umurega ko yabikoze akiri umusirikare mu ngabo z'u rwanda ku butegetsi bwa perezida juvenal habyarimana umucamanza yibukije urego ko mu myiregurire ye atarashe ku ngingo kuri buri cyaha kandi ko byari bigoye kumenya buri kimwe n'uburyo akireguraho agihakana liyetona seyoboka yasobanuriwe umucamanza ko nta ruhare urwo ari rwo rwose yagize mu byaha aburana yavuze ko icyaha cya jenoside ari icyaha ndengakamere cyakozwe n'abanyarwanda bagikorera abanyarwanda ahakana ko yagikoze kuko ngo yigaga muri kaminuza y'u Rwanda i Butare yavuze ko nta muntu uwo ari we wese yamuhaye gahunda yo kugira uwo yica kandi ko na bagenzi be b'abasirikare babanaga muri kaminuza ntawagaragaye muri jenoside ku cyaha cy'ubufatanyacyaha mu gukora jenoside yasobanuye ko amatariki aregwaho ibikorwa byo kuyobora ibitero byahitanye abatutsi mu kiyovu yari ayoboye urugamba agenzura imbunda zarasanaga n'ingabo zaho zari za rpa ku cyaha cyo kurimbura imbaga yasobanuye ko iyo aza kuba afite umugambi wo kurimbura atari buhungishe mukase wari mu bwoko bwahigwaga ibi kimwe n'ibindi bisobanuro yatanze kuri uyu wa gatatu ubushinjacyaha burabifata nko gushaka kujijisha urukiko kapiteni kagira neza kayihura ku ruhande rw'ubushinjacyaha yafashe imyiregurire y'uregwa nk'igamije kwishongora yavuze ko atakagombye kuba avuga ko yagenzuraga imbunda zarasaga kuri senide kuko ngo si ubutwari yafashe ifoto igaragaza liyetona seyoboka ko yari mu myigaragambyo muri canada yereka urukiko avuga ko uregwa yari afite ubugome bukabije bwatumye akora jenoside si liyetona jean claude seyoboka avuga ko hari mugenzi we witwaga liyetona claude bityo ko bishoboka ko mu kumurega bamwitiranije ku bushinjacyaha ibi bigamije kuyobya uburari kuko abatangabuhamya bashinja uwo bazi ikimenyetso uregwa yashyikirije urukiko kigaragaza ko bimwe mu bikorwa aregwa yigaga muri kaminuza umushinjacyaha arasanga nta shingiro cyagira kuko nta matariki akigaragaraho yasobanuye ko kuba yarigaga muri kaminuza bitamuzitiraga gusohoka akajya gukora jenoside yamushinje gukora icyo yise amarorerwa mu bitero byahitanye abatutsi saint paul saint famille n'ahandi mu kiyovu umushinjacyaha aravuga ko liyetona seyoboka yari akuriye kandi atoza umutwe w'interahamwe zishe abatutsi mu kiyovu yagize ati yaza kuba umuntu muzima azirikana ko ayo marorerwa yahekuye u rwanda yagombye kuba asaba imbabazi aho kujijisha yamwikomye ko yiregura acishamo agaseka mu rukiko kandi yiregura ku byaha bya jenoside liyetona koroneri deo rusizana ukuriye iburanisha yibukije umushinjacyaha ko abanyarwanda batagombye guheranwa n'agahinda nubwo jenoside yabagizeho ingaruka zikomeye ati abanyarwanda ntibazabaho ubuziraherezo bafunze amasura jenoside yakozwe n'abanyarwanda ikorerwa abanyarwanda ntawakwirengagiza ingaruka zayo ariko abanyarwanda ntibagomba guheranwa n'agahinda liyetona seyoboka aravuga ko mu mpera z'ukwezi kwa gatatu mirongo cyenda na kane yari mu biruhuko kanombe atigeze agera i kigali avuga ko yahageze kuri cumi na gatatu z'ukwezi kwa kane mirongo cyenda na kane kigali havugwa ni muri santire y'umujyi na kiyovu aregwamo ibikorwa irimo n'ibisobanuro umucamanza yibukije umushinjacyaha ko ari kuregwa bivuga gusa ubushinjacyaha bwo bugakomeza gushimangira ko atari uko abyireguraho umucamanza mu ijwi ryuje uburakari yabwiye umushinjacyaha ati wibuke ko ari ngewe uzafata icyemezo none ko ari ngewe uzafata icyemezo uramvuguruza uzaza no kumvuguruza mu cyemezo nzafata ati hubwisanzure ubucamanza ku batangabuhamya b'impande zombi ubushinjacyaha bwavuze ko bufite abatangabuhamya icyenda bashinja uregwa uregwa nawe yavuze ko afite abatangabuhamya cumi na batandatu biganjemo abari abasirikare n'abakiri mu kazi yifuza ko bamushinjura hari uwo yavuze ko bakoranaga mu gihe cy'ubutegetsi bwa habyarimana bafataga nk'icyitso cy'inkotanyi none na n'ubu ngo yatunguwe no kumva afunzwe ku butegetsi buriho mu rwanda urukiko rwamubajije niba yaba azi icyo afungiye maze mu mvugo itomoye ati none si ibibera mu rwanda ko bimeze nk'amayobera matagatifu ubwo ni uko hari n'abandi batangabuhamya yatsimbaraye hari ku rukiko rukamubwira ko rusanga ntacyo baba baje gufasha ubutabera uregwa ati ntawe uburana n'umuhamba nta kundi umucamanza nawe ati mubazaguhamba sindimi cy'ibanze ni ukureba icyakugirira akamaro suriyetona ahi jean claude seyoboka w'imyaka mirongo itanu n'umwe avuka i kigali mu karere ka nyarugenge rugenge hazwi nko mu kiyovu yahoze ari umusirikare mu ngabo z'u rwanda ku butegetsi bw'uwari perezida w'u rwanda juvenal habyarimana yabarizwaga mu itsinda ry'abasirikare barashisha intwaro ziremereye yageze mu rwanda mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu avuye mu gihugu cya kanada aho yakoraga ibikorwa by'ubucuruzi n'uwa kabiri woherejwe mu rwanda na kanada kuhaburanira ibyaha bya jenoside nyuma ya bwanariwe w'umugesera nawe wahageze mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu ubushinjacyaha umurega byose arabihakana iburanisha rizasubukura ku itariki ya cumi n'icyenda z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali radiyo ijwi rya amerika i washington dc tuve mu rwanda tuze mu burundi aho umukuru wa zone kirundo sante yahatswe kugandagurwa n'abantu bamutegereye bamutera grenade yamukomerekeje ku kuguru abamufasha gutwara basaba ko ukuri koje habona basigura ko gutera umutware nk'umukuru wa zone atari ikintu gisanzwe ibindi kuri inkuru turabishyikirizwa na mugenzi wacu jean bosco ndarurinze ndacyayisaba frederico umukuru wa zone ya kirundo rirare niwe yaraye ahatswe kugandagurwa abashatse kumwambura ubuzima bamutegereye atashiwe ni ku mutumba wa kavomo uri muri komine ya kirundo n'intara ya kirundo muri rusange twebwe twazindutse mu bikorwa igihugu cyatugeje n'abanyagihugu bwabo twari dutahuze tuvuye muri iyo mirimo nko mu masaha zitatu zirenga gato tujya dushike mu rugo naho twatewe gerenade n'akagwi k'inkozi z'ikibi tutazi ko imana yarakinze twari n'imoto rero mu nyuma twaca dushyika mu rugo aba banyu bavukanye inshuti duca dusimbana kwa muganga ubu twavuga yuko atangorane turi mu rugo turi mu rugo turimo turafata imiti uwo mutware akaba n'umunyapolitike wo mu mugambwe uri ku butegetsi avuga ko gushika ubu atabona icyo yoba yashatse kwamburirwa ubuzima mu bisanzwe sinokubwira yuko ngo biva ahantu hari inkozi y'ikibi n'inkozi y'ikibi n'iryo zina ryabo kuko twebwe mu kibano hameze neza mu banyagihugu tubanye neza ubu turimo turanywanisha abarundi tubereka imigambi yo kwiyandikisha kugira ngo bitabire amatora nta ngorane na zimwe dufise mu kibano iyo rero inkozi y'ikibi n'iryo zina iragira n'abo bana ikagira n'abo bakecuru ikagira n'abo uyu n'uriya jewe nokubwira yuko ntovuga yuko hari ikibazo na kimwe dufitaniye n'abanyagihugu uretse ubukozi bw'ikibi nyene inkozi y'ikibi yama yifuza kugirira nabi uwo ari we wese twebwe mu gihugu turimwo hari amahoro hari umutekano nta munyagihugu n'umwe twavuga ko tuberaniye nabi uyu n'uriya haratekanye n'imporo ndacyayisaba avuga ko atabona aho yohera kugira aronke uwo yagiriza ubwicanyi yaraye ahaswe gukorerwa abamufasha gutwara bagize icyo bashikiriza ku byaraye bibaye ku mukuru wa zone kirundo rirare imvugo y'umukuru w'agacimbiri kibagabaga ku mutumba wa kavomo ntitandukanye n'iyo waraye agizwe ko igitero twabonye nyine ko abagizi ba nabi babaho ko ntawe bazi yego niko ndabibona ntibisanzwe ntiwovuga ngo ni nako umuntu muragendana ntumenye ibyo agona adutwara neza cyane ni umuntu yumva abanyagihugu n'ibibazo byabo ba- ntawe bafitaniye ibibazo nta ikintu umuntu ati- yakundana n'abenegihugu akabagendera akabatunganiriza akarora nako mubona nk'izo kawa barabe batemye ubona ko arimo aravuga ati nibumvikane naho bagize nabi mugabo igiterwa cya leta mugabo ntabyivangamo nibo bivuganira umukuru w'umutumba yaranda uri hakurya yaharaye habereye igitero avuga ko atari ibisanzwe gutera umutware nk'umukuru wa zone iyo batuwe n'abatwarwa tura- tura- tubanye neza bakaba turavye rimwe na rimwe karakunda gucamo kabona ko bashobora kwibonekeza utuntu tumwe za politiki dushobora gutora neza tokwagize ibintu nako yakoze ibi muga two turaraba si ibintu bisanzwe gutegera umushefu ariko arataha kuko nta muntu ariko barapitongo ngaha ku kibano turako turaraba ntabwo twokwagize ibintu nako yabigize ubwo amatohoza nuko bibandanya bucike tukazomenya wowe yaragize ivyo bintu ayo matohoza ku baraye bashatse kwaka ubuzima umukuru wa zone kirundo rirare yatanguye kirarudo niyo kindi umukuru wa parake yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya kirundo avuga ko abantu batatu bikekwa bamaze guhagarikwa n'igipolisi ku mvo z'amatohoza mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda i washington dc inyuma y'aho ishami rya onu ryitaho impunzi hcr rimenyeshereje ko ryiteza impunzi z'abarundi ibihumbi mirongo itanu mu bihugu bibanyi muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani leta y'uburundi yagiriza ico gisata ko congereza ibitigiri kugira kironka amafaranga leta isigura ko hcr yirengagiza abarundi barenga ibihumbi amajana abiri bamaze gutahuka ikanga kubashira mu marapo ariko ayandi mashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu asaba amakungu gutanga uburyo bukwiriye bwo gufasha impunzi z'abarundi zisa n'izibagiranye ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijuru rya amerika eroje wirikaneza ubushikiranganji bw'intwara yo hagati mu gihugu busanzwe bwitaho ibibazo by'impunzi bumenyesha ko igisata ca onu citaho impunzi icr civuguruza conyene mu bitigiri gitanga bikerekana ko atakuri na kumwe kurimwo terance ntayiraja umwunganizi w'umushikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu yaganiye n'ijwi rya amerika kuri uyu wa gatatu narumiwe nabyumvise muri radiyo yo hanze ijwi rya amerika aho bavuze yuko hcr yasohoye raporo cyangwa itangazo sindabizi bavuga yuko mu makambi y'impunzi hariyo abarundi barenga ibihumbi amajana na mirongo itatu kare bavuga ibihumbi amajana ane ni ukuvuga ntibigera bemera yuko hari abarundi bariko baratahuka kugera ku igerekezo rya mirongo itatu na rimwe kigarama ibihumbi na cumi na gatandatu hari hamaze gutahuka abarundi bangana ibihumbi ijana n'abantu mirongo ine na batanu mu kwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na cumi n'indwi gushika ukwezi k'umunani kugeze hagati hari hamaze gutahuka abangana ibihumbi mirongo itandatu n'umunani n'abantu mirongo itatu n'umwe abo bose n'abatahuka bizanye kuva igerekezo ry'indwi nyakanga umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi gushika igerekezo rya mirongo itatu na rimwe kigarama umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi hatahutse abarenga ibihumbi cumi na bitatu aho twari twiteze ibihumbi cumi na bibiri baca baba abarundi barenga hafi ibihumbi amajana abiri bamaze gutaha hahise igaca yubahuka ikemeza yuko mu makambi hariyo abarenga ibihumbi amajana ane na mirongo itatu kare bavuga n'ibihumbi amajana ane ntayiraja afitiye insigurizo bitigiri icr avuga ko yivuguruzako ni ububeshi bagaragaza kuduza ibiharuro kugira ngo birongere ifashanyo mwibuke yuko muri bya binyoma cumi twabeshuza bafondafonze kugira berekane ko atagigenda mu burundi igishobora cyo gufondafonda ibiharuro kirimwo bigiye rero birimo inyungu z'abantu n'akazi izo mfashanyo basaba bahereza kugira ngo bafashe impunzi barabeshi bakavuga ibiharuro bitari byo n'ubu tuvugana muraze ko mu kwezi kwa mbere mwarabyiboneye haje ibyo bita de komva komva zibiri aho haje abangana amajana na mirongo itandatu na batanu none gabanya kubamenyesha amakuru ubu ngemeze yuko kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bavuga ko ari ibihumbi amajana ane ubu bageze kubera na mirongo itatu nta batashe urane bareke kubesha ubundi n'amakungu bave ubuzima bw'umuntu bavugisha ukuri turetse uko kudahuriza ku biharuro n'ayandi mashyirahamwe hano hagati y'akazi na muntu yemeza ko impunzi mu karere muri rusangi iz'abarundi by'umwihariko zikeneye gufashwa cyane kandi ko abatanga uburyo bakwiye kwikubita agashi hashen nicolson umushakashatsi wa amnesty international ku bibazo by'uburundi n'u rwanda Il est clair que les Burundais continuent à fuir euh, le Burundi, mais c'est clair qu'il y a aussi ceux agira ati qui, qui biragaragara ko hari abarundi babandanya guhunga niko ariko kandi hari n'abatahuka mu gihugu cyabo mugabo ni ngombwa ko amakungu afasha mu bikenewe bitandukanye twarabonye ho gushika mu mpera z'umwaka hari hamaze gutanga ibice mirongo ibiri gusa ku ijana by'uburyo bwasabwa mu bibiri na cumi n'indwi bufasha impunzi mu karere rero biragaragara ko hakenewe inkunga nini ku mpunzi z'abarundi international aux réfugiés burundais.
imbere y'uko iyo mfashanyo iboneka leta isanga hsr isa n'itanga ibiharuro by'agasema ku gihugu mbega ko batavuze bati twiteze ko hazotahuka ba mu bihumbi na cumi n'umunani ngo biteze ko hazohunga ibihumbi mirongo itanu barateye isoni kuko ahubwo aba bihumbi mirongo itanu bamaze kwiyandikisha mu makambi y'impunzi tanzania mu mwaka w'ejo hari ibihumbi bishika mirongo ine bashaka gutaha iyo tuvuze tutigira amakombo menshi haza ari benshi bavuga ngo nta mafaranga bafise mugabo ubu munsi nta kimwe kivugwa n'ubu tuvugana byari byahagaze muri irwi kubera ba bene bacu bakumari turiko turakira aho guhera mu byo tushobora kubandanya twakira bene wacu bahunguka ngoma ntabwo umuco kuri ibyo bintu mbeshyuza ibyo biba by'ibiharuro basaba amafaranga y'imfashanyo ntibayasabe neza ariko bareke kubesha je nibaza yuko hageze yuko ibintu bita ikinyoma byohagarara aba bantu tukwiye kubasengera kandi imana izobagaragaza mu kurindira ko ibagaragaza igisata ca onu citaho impunzi n'ayandi mashyirahamwe mirongo ibiri n'atandatu bikorana bemeza ko hakenewe n'imiburiburi miliyoni amajana atatu na mirongo icenda n'imwe z'amadolari y'abanyamerika yo gufasha impunzi z'abarundi ziri mu bihugu bibanyi gushika ubu hcr harura mu bihumbi amajana ane na mirongo itatu abarundi bahunze igihugu kuva hadutse injyane za politike mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu tanzaniya niyo mu barundi benshi bagera ku bihumbi amajana abiri na mirongo itanu na bine hagakurikira u rwanda rurimwo ibihumbi mirongo umunani n'icenda hanyuma hakaza repubulika iharanira demokarasi ya kongo yakira ibihumbi mirongo ine na bine n'ubuganda buhaye indaro ibihumbi mirongo ine abandi bake hcr yemeza ko bahungiye mu bihugu vya kenya malawi mozambike zambiya na afurika y'epfo ibice mirongo umunani na bitanu ku ijana vy'izo mpunzi ziba mu makambi hcr yibutsa ibihugu bibanyi kutugara imipaka ku mpunzi z'abarundi no kutagobera abadashaka guhunguka kubikora ku gahato eroje burikaneza nairobi ijwi rya amerika ejo ku munsi wa kane sentare nkuru y'umuryango wa afurika y'ubuseruko yaburanishije urubanza rw'abarundi baba muri leta zunze ubumwe za amerika bitwariye igihugu cyabo bavuga ko cabanyaze amatongo yabo mu gisagara ca bujumbura ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika pierre claver niyo nkuru ari arusha abo barundi nabo mu muryango userukiwe n'umugabo yitwa manariyo desire yitwaye avuga ko leta y'u Burundi yamunyaze amatongo yiwe yari yaraguze mu myaka mirongo itatu iheze mu gisagara ca bujumbura ubu ni muri zone musaga yemeza ko afise n'impapuro yahawe na sentare y'intango ya musaga zemeza ko ayo matongo ari rwiwe vyatumwe n'uko abanyagihugu bahaba n'abegereye aho ayo matongo ari bamwitwariye mu burundi bamwagiriza ko yikitse mu kiza mu gihe c'intambara akabatwara ayo matongo maze akayandikako kuri uyu wa kane cateye imari mu gisata c'iyungururizo ca sentare y'akarere ka afurika y'ubuseruko n'ingingo ya mirongo itatu y'iyo sentare agace kayo ka mbere iyo ngingo ivuga ko kugira ngo umuntu yitwariye igihugu ciwe abwirizwa kuba aba mu gihugu kimwe mu bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko ni mu gihe manariyo desire n'umuryango wiwe baba muri leta zunze ubumwe za amerika haraheze imyaka itari mike iyo ngingo niyo uburanira leta y'uburundi metre nestor kayobera afatira ko mu gusaba ko sentare yosoma amategeko uko ari agatsinda nka mbere ijya ngingo ni nziza ahubwo kuko turafise abantu bari mu bindi bihugu nk'aba bamana ariyo desire bibera muri leta zunze za amerika baba hariya bariko basamaza igihugu bariko basamaza ibihugu vyacu twebwe tuvuga uti bajya abantu b'abarundi b'ababandi babere muri leta zunze za amerika bariko bitwarira ibihugu vyacu abateguye itegeko bavuga yuko kugira ngo witwarire igihugu utegereza kuba uba muri kimwe muri ibi bihugu turiyo ngingo rero niyo twemera cyo tuma tuvuga twise ntabyo biba vyiza ivuze ni uko iyo ngingo yokurikizwa imana yo desire agahebuzwa nkuko yahebujwe na sentare ya mbere bica bifasha kugira ngo nabajya abantu bagiye bahunga igihugu bagiye bononye umutekano w'igihugu batoteje igihugu bivye igihugu ntibazoshe birukira birukira ngaha murumva yuko rero turya ngingo turayemera nishigikigwe niyemezwe bana yo desire kuko yahebuje ubwa mbere ahebuzwe kuko aba muri leta zunze ubumwe za amerika itegeko rivuga yuko bwa yitware ateza kuba mu- aba muri iki gihugu twasabye uti niyerekane kurira kimwe cerekana yuko aba mu Burundi cyangwa muri Tanzania cyangwa muri Kenya nta kihari naho biruko uburanira Manariyo Desire Maître Donald Deya abona ko aya mategeko yashaje kuri we ntibyumvikana ingene umunyamahanga aba nko mu Burundi yokwemererwa kwitura sentare yayase hanyuma Murundi aba hanze ntiyemererwe avuga ko byogira ingaruka mbi kuko hari abantu benshi baba canke bariko baravyarira hanze y'akarere ka yase kandi bahafitiye amatungo n'ibintu vyabo Ikiwa tu wewe ni mwananchi wa moja hizi nchi sita, uwe ndani ya nchi yako, uwe ndani ya nchi jirani, ati upfa kuba uri umunyagihugu wo muri kimwe mu bihugu bitandatu bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko uhaba canke utahaba canke naho woba uba mu gihugu ca kure y'akarere ufise ingorane ubwirizwa kwemererwa kwitura ubutungane twebwe naho duhagaze sentere niyafatira ku vyo mugenzanje yavuze bizoba bisigura ko abantu bose bo muri aka karere baba muri diaspora i buraya n'ahandi bazoba bakumiriwe ivyo bizogira ingaruka mbi mu bihugu vyacu mu gihe duhamagarira abantu kuzana imitahe yabo iwacu nta n'umwe azosubira kuza kubaka amazu amahinguriro amasoko n'ibindi kuko yagize uwogira ikibazo atazoba yemerewe kwitura iyi sentare ya yase n'ibyo kuko ubutunzi bwabo ntibuzoba bukingiwe sentare nirabe n'ayandi masezerano y'isoko rusange ashyira hamwe abanyafurika y'ubuseruko iyo bari hose uh, wananchi wa Afrika Mashariki wote pamoja na wale wako nje.
sentare yatanze ikiringo c'ukwezi kumwe kugira ngo yaba sentare hamwe n'ababuranyi bose baronka umwanya wo guca hirya no hino ico kibazo c'amategeko cavutse pierre clave niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika ijwi rya amerika rirabashikiza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumviriza ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
uwari perezida wa zimbabwe robert mugabe yeguye ku mirimo ye mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize byafunguriye amarembo amizero ku baturage bari bamaze igihe bababaye imyaka hafi mirongo ine mugabe yamaze ku butegetsi yaranzwe n'isenyuka ry'ubukungu bw'igihugu urugomo n'ubwicanyi guhonyora amategeko n'uburenganzira bw'ibanze bw'ikiremwamuntu mu bihumbi bibiri na rimwe leta zunze ubumwe za amerika yatangiye gufatira ibihano guverinoma ya zimbabwe birimo ibyo mu rwego rw'imari ku bantu bamwe na bamwe cyangwa se inzego zimwe na zimwe gukumira ubutwererane mu bya gisirikari no guhagarika ubufatanye butari ubw'ubutabazi ku bababaye nyamara ariko nk'uko stephanie sullivan minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga ku bw'ubusigire ushinzwe afurika aherutse kubibwira inteko ishinga amategeko congress leta zunze ubumwe za amerika yakomeje umubano ukomeye n'abaturage ba zimbabwe kuva zimbabwe ibonye ubwigenge mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani leta zunze ubumwe za amerika yahaye inkunga itubutse abaturage ba zimbabwe mu nzego z'ubuvuzi ibiribwa uburezi n'ubukungu ariko nta nkunga muri iki gihe ijya muri guverinoma ya zimbabwe madamu sullivan yavuze ko guhindura ubutegetsi muri zimbabwe bitanga icyizere cy'impinduka zizatuma leta zunze ubumwe za amerika igira uruhare mu nzego idatangamo inkunga kugeza ubu yarashimangiye ati ibi bivuze ko perezida wa zimbabwe emerson mnangagwa agomba kwerekana koko ko ashaka demokarasi n'iterambere nyaryo kandi rirambye rya zimbabwe politiki ya amerika yo kwitanga kurushaho isaba ko demokarasi yubahirizwa amatora anyuze mu mucyo no mu bwisanzure kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'amategeko no gushyiraho uburyo bwo guhahirana no gushora imari mu bwisanzure madamu sullivan yaravuze ati zimbabwe irimo sosiyete siviri ikomeye n'amashyaka atari ku butegetsi afite ubunararibonye ijwi ry'abo bose rigomba kumvikana kugira ngo igihugu kijye mbere igisirikare kigomba gusubira mu bigo kikava muri politiki no mu nzego za gisiviri za leta abakoze ubwicanyi n'abakoreye abasivili andi mabi yose bagomba kubiryozwa hatitaweho amashyaka barimo na guverinoma ya zimbabwe igomba kuvugurura ubukungu bw'igihugu birimo kuziba icyuho kiranga ingengo y'imari ya leta no kurwanya ruswa madamu sullivan yashoje agira ati niba perezida munangagwa wa zimbabwe ashaka gutsura umubano no kubona ubutwererane n'inkunga z'amahanga by'umwihariko kuri leta zunze ubumwe za amerika guverinoma ye igomba ku ikubitiro gutangira amavugurura leta zunze ubumwe za amerika yiteguye gufasha guverinoma n'abaturage ba zimbabwe kugira ngo bagere kuri izo mpinduka ariko rero inkunga izaba ishingiye bwa mbere na mbere ku baturage ba zimbabwe dushaka gutera inkunga imigambi yabo yo kugira igihugu cyabo cyiza kurushaho kandi kibifitiye uburyo n'ubushobozi
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika nshuti mwariko mukurikirana ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.